muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu ndabashuhuje cyane kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyanyu muri isanga radiyo ijwi ry'amerika nk'uko mubizi ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ni mudukurikire kandi no ku rubuga rwacu rwa interineti uko iki kiganiro gihita ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
muri isanga rero koko mu kwezi gushize kwa kabiri abahanga batatu mu by'ubukungu n'imari batangaje ku rubuga rwa interineti rwa banki y'isi yose raporo ku inyerezwa ry'amafaranga banki y'isi yose ifashisha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere iyo raporo bayise elite capture of foreign aid evidence from offshore bank accounts ni nko kuvuga ngo uko abategetsi bigarurira imfashanyo z'amahanga ibimenyetso bituruka ku makonti y'ibanga mu mabanki yo hanze ni ukugereranya aba bahanga ni yorgen andersen wo muri kaminuza yo muri norvege yitwa bi norwegian business school kaminuza ya kabiri ikomeye mu burayi mu zigisha iby'ubucuruzi n'ishoramari nils yohannesen wo muri kaminuza yo muri denmark yitwa university of copenhagen na bob rikers wo muri banki y'isi yose bavuga ko ibikubiye muri iyi raporo yabo ari ibyabo bwite bitagomba kwitirirwa cyangwa kubazwa banki y'isi yose ariko rero banki y'isi yose yemeye ko babitangaza ku rubuga rwayo bakoze ubushakashatsi ku bihugu makumyabiri na bibiri birimo cumi na birindwi bya afurika bitunzwe n'imfashanyo z'amahanga by'umwihariko imfashanyo za banki y'isi yose ubu bushakashatsi bwibanze ku mfashanyo z'igihe cyo kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi buvuga ko bavuga ko igice kinini cy'aya mafaranga agera mu bihugu agera mu bihugu yagenewe agahita anyerezwa n'abategetsi bakayajyana kuyahisha mu bihugu cumi na birindwi bigira ibanga rikomeye cyane bita heaven deposits ku buryo nta wapfa kumenya ababitsayo ni nk'ubusuwisi luxembourg ububirigi ibirwa bya kayima singapore panama n'ibindi mu bihugu aba bahanga bavuga ko binyereza imfashanyo z'amahanga harimo u rwanda n'uburundi muri raporo yabo berekana ko muri iriya myaka makumyabiri kuva mu gihumbi magana cyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi rero abategetsi b'u rwanda babikije muri biriya bihugu by'ijuru amadolari miliyoni ijana na mirongo cyenda ni ukuvuga miliyari zirenga ijana na mirongo irindwi n'umunani y'amanyarwanda naho abategetsi b'u burundi bajyanyeyo amadolari miliyoni ijana na makumyabiri n'ebyiri ni ukuvuga hafi miliyari magana abiri na mirongo itatu y'amarundi kugira ngo dusobanukirwe iby'iyi raporo ndetse n'uko ibihugu bikennye bicunga imari ituruka ku mfashanyo z'amahanga twatumiye inararibonye david himbara akunze kwandika ku by'ubukungu n'iterambere ni inzobere muri byo ni mwarimu wa kaminuza arabyigisha rero kandi yigeze kuba umujyanama wa perezida wa repubulika y'u rwanda mu by'ubukungu aba muri canada mbere y'uko mpamagara umushyitsi ngo musuhuzanye kandi muganire nagira ngo mbanze nisegure kuri wowe wese ushaka kuza muri iki kiganiro icya mbere turibanda ku rwanda icya kabiri turaganira n'umutumirwa nk'umuhanga mu by'ubukungu n'iterambere gusa nta politike nshaka muri iki kiganiro cyangwa se ngo ibirebana n'imirimo david himbara yakoreye repubulika y'u rwanda mu magambo make ushaka kuzana ibyo bintu bidafite aho bihuriye n'amakuru akubiye muri iyi raporo y'aba bahanga yatangajwe rero na banki y'isi yose wowe ntiwirirwe uza muri iki kiganiro ndabigusabye utubabare ntudutobere ibyo rero umaze kubivuga nagira ngo mbahamagarire umutumirwa david himbara urahura akomeye
mwaramutse na- n'abandi b'iwacu mwiriwe yego rwose ubwo natwe twaramutse neza n'abanyarwanda ndetse n'abarundi nabo ndibwira yuko baza kukubwira uko biriwe nimutangira kwiganirira ndagushimiye cyane rero yego ndagushimiye cyane rero ko twemereye kuza kudusobanurira ibi bintu by'ubukungu tuba tudasobanukiwe n'iby'imfashanyo z'amahanga zigera muri biriya bihugu bikennye cyane hanyuma amafaranga agahita yisubirira mu mahanga iyi raporo iravuga ngo ayo mafaranga anyerezwa na elite elite z'ibihugu ni naba- ni bande ni njye nabuze ijambo ndavuga ngo ni abategetsi wowe ubasobanura gute
Ah, elite nyine ni abategetsi Mm, ubwo haba harimo elite namba wani no- ni umukuru w'igihugu yego
Ah, n'abamufasha yego abamufasha benshi abe- ba- ba- ab- mbese abatwara igihugu ubundi Mm,
ni ni ni ni ni ni ni ni ni- ni cyama
ni ukuvuga ishyaka riri ku butegetsi rifite ubutegetsi aha rero iriti ni ni- ni- ni- ni- ni- ni- ni umukuru w'igihugu na pate ye na- Ishyaka rye.
na- n'ishyaka rye Mm, hanyuma rero na kandi abenshi n'aba- n'aba- n'aba- n'aba- ababa bari muri leta ye mm, nabo ba- abenshi baba bari muri pate ye yego
So, icya mbere mbere ni uko haba harimo nguwo umukuru w'igihugu n'abamuri iruhande baba Abo- mu abo- nzego baba mu nzego za politiki baba mu nzego za gisirikari baba mu nzego z'ubukungu
Eh, icya- icyangombwa ni uko nyine a- a- u- mu bihugu byacu Eh,
kubera ko um, umukuru w'igihugu ah, aba afite ah, mbese pawa hariya mu kinyarwanda ni iki
ubwo subiramo numve
okay muri biriya bihugu byacu Ah,
usanga ukuntu ah, politiki ziba zimeze uko inzego ziba zubatse inzego z'ubutegetsi is- usanga mm, for example nka nka nka parloma Mhm.
nangwa judiciary ntabwo bifite power byose biba birunze kwa- ku mukuru w'igihugu noneho inteko ishinga amategeko n'urwego rw'ubucamanza bo bakaba badafite ijambo rikomeye Yes, so ni ukuvuga ko byose birunze ku ku mukuru w'igihugu na na n'ishyaka rye n'abaminisita be ariko na- kandi abenshi yego kandi- kandi aha- cyane cyane nk'i rwanda Ah,
nkwibutse ko ah, no muri no- no- no- no- no muri econo- no- no- no muri private sector sector privé eh, abikorera ku giti cyabo
ah, ah, icyama- ntuza ah, o- ishyaka Mhm.
ishyaka niryo ri- mbese eh, ah, eh, abikorera ku giti byabo iki pa- pate niyo mfite byinshi muri pri- ura- ureba sinzi ko niba uzi nka christo ventures christo ventures ni business ya ya ya ya ya ya ya y'ishyaka RPF.
rya rya fpr Yes. Ni- Eh.
nicyo- nicyo- niyo niyo business group nini cyane kuruta izindi mu rwanda Mhm.
So, urumva rero ko hariya iyo iyo uvuze elite ni abari muri leta cyane cyane um, abari hafi y'umuku- y'umutegetsi umukuru w'igihugu
Mhm.
na- na- n'abo mupatiye bari muri leta Mm.
hanyuma mu rwanda rero bijya no muri pra- pra- muri muri sector privé kuri subvention niyo nini kurusha izindi zose mu- mu rwanda ibi- business mu rwanda Eh, ariko ariko se se rero byose aha. bivuze se ko ubwo ngubwo nko kunyereza amafaranga akajya kubitswa hariya bita hameze nko mu ijuru ni ukuvuga kumenya abitseyo n'uwabekeje bigoye usibye ko bigaragara none se ubwo biba bivuga yuko umukuru w'igihugu aba abizi
Eh, ariko eh, eh, tutari twasubira kuri icyo ngicyo yego ha- ha- hari akantu wavuze bishaka ngo eh, em, eh, tu- tu- tukabujyeho gatoya kuko numvishije tukanonosore neza Mhm.
iyi ripote ya world bank Eh, eh, no iyi ripote ni iyande aha
We- wari- we- wari wavuze ko ngo eh, ari iy'aba ngaba banditsi iy'aba banditsi Eh, batatu oya no Eh, no ripote aha
ripote ni iya world bank
nyirizina yes kuko uko uko iyo iyo uko uko uko uko bigenda muri world bank Eh,
ah, buri report yose itangira ba- ba- bayita tuyita working party eh, working paper ni ukuvuga inyandiko yo kwigaho yeah.
aha rero ni working paper Eh, ya world bank
aha
noneho rero noneho iyo noneho i- kuko n'abayanditse waba- wabavuze batatu Eh,
ubundi world bank yifashisha nyine kuba- ku bahanga bo mu ma- muri- muri za university yego bigenga za univerisite zigenga kandi kandi bazwi ko bafite ubuhanga ubunararibonye muri ibyo bintu bakora ba- ba- bashaka kwandikaho iyo nyandiko Eh, niko research zose bazikora ariko haba harimo uwabo wa Mhm.
world bank Eh, rero bariya bakuze batatu mhm.
ah, um, jorgen anderson Eh, na, na neil johnson, Johns- johansson yego umwe ni muri university ya iri norway indi nyine na copenhagen Eh, ariko uwa gatatu bob jikers
ni uwo muri Uwo banki World y'isi Bank.
yose rwose wo ni uwa world bank kandi buriya agomba kuba ari no mu myanya yo hejuru ntabwo ari umukozi usanzwe wo hasi ihanganaho gatoya ihanganaho gatoya ibi biraryoshye cyane yego
ahubwo rero Eh, kandi mhm.
wari supervisor w'iyi w'iyi w'iyi rap- w'iyi w'iyi eh, mbese uwabacungaga uwabare- uware- wareberaga wabarebereraga Eh, iyi timu yego
akaba ari a- a- akaba ari ah, um, World Bank Chief Economist ni ukuvuga umuyobozi w'urwego twavuga rw'ubukungu muri banki y'isi yose
Yeah, kuko kuko ka- kandi ubwo ngubwo aba ari hejuru y'icyo- y'icyo- y'icyo twita Mhm.
World Bank uh, Economic Council uh, Economic Council rwose ni, ni- ni council Nu- ni ni ukuvuga ni inama mbese igizwe n'abantu benshi
yes, ya ya World Bank yose Eh,
noneho rero iyi report isohotse ba- ba- iyi working paper irangiye mhm.
ya- World Bank ya ya ya ya- ya- ya- yabateye ubwoba hariya
kuko batinze no kuyisohora ubundi bayishoje bayinonose mu mwaka ushize
noneho rero iyo babonye results babonye ibivuyemo
babonye ibivuyemo Eh, ah, babanje kwanga ko isohoka ngo babanze bayice si nk'uko bisanzwe se si ubwa mbere ubundi banki y'isi yose yemeye ko bene ibi bintu bijya ku karubanda twese tukabimenya no ariko itari yajya ku karubanda Eh,
babanza kuyisoma ha, harimo process yego
noneho aba- aba- ababanje kuyisoma Mm, yarabatangaje cyane mhm.
noneho bashaka ku- kuyitinza cyangwa se no kuyi- kuyishyira mu kabati bakayiniga ntimenyekane
eh, noneho babigize batyo Eh,
chief wa- chief economist ya a- a- araresigning a- ava ku kazi arasezera
mu mwaka ushize Eh, arasezera Ni wa- immediately wa- ni wa wundi wari wayoboye ubu bushakashatsi bw'aba bagabo batatu niwe weguye Uwaheading your council, yes.
eh, niwe wayoboraga imirimo kandi ari n'umujyanama mukuru wa- wa- wa- w'ubukungu muri banki y'isi yose yego komeza Okay. No, no, no.
aregura aragenda Eh, no- waragiye noneho Mm.
muri ba bandi batatu bakoze research
yego
umwe ne- umwe ni we wayishyize kuri website ye ye bwite ye bwite Eh, ashyizeho n'izindi- ni- n'izindi- na- na- n'abandi b'abanyamakuru ahandi bara- bara- barayifata nayo barayi- ba- bayishyira ku website zayo ariko ibyo ngibyo rero ni vuba hano bya- yabishyize nyuma y'ibyo bintu byose yayishyize kuri website ye ejo bundi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri oho yayihanganeho no no no ntabwo ariko byagenze aha noneho Ah, uri imi noneho iriya um, eh, uriya uriya anderson ayishyize kuri website ye yego
noneho world bank yaramwaye Mhm.
noneho ah, after ah, ah, hamaze nk'amasaha atatu Eh,
nabo baba force kuyishyira ku website yayo barayiririzinga nayo ku gahato bimeze nk'agahato yes Eh.
iriya ripoti rero ya- ya- yata- ya- mbese ah, eh, sinzi ukuntu twavuga mu ki- mu kinyarwanda the word shock shock ni ukuvuga mbese bakubiswe n'inkuba Ya- bakubiswe n'inkuba kuko babonye ngo, oh my god so amafaranga billions amamiliyari Yo, n'amamiliyari y'amadolari eh, amafaranga baha ibihugu bikennye cyane hanyuma aho gufasha abaturage Mm.
akanyerezwa akagera mu mu- mu- mu- mu secret account mu mu- mu- mu- mu- mu- mu makonti atazwi na rubanda adashobora no kumenyekana ahishwe Eh, ahishwe rwose ahishwe Mm, aba- bakubiswe n'inkuba kuko nabo urareba mm.
nabo nabo bari mu makosa ni ukuvuga ko nabo World Bank nayo iri mu ikosa Mhm.
ntabwo bacunga amafaranga y'ibihugu bibaha imfashanyo biha afurika imfatanye
Eh, niyo mpamvu rero bashatse kubiniga ariko biranga birasohoka none natwe twabimenye Eh, so ni uko rero byagiye ikindi kandi nyine nk'uko twabivuze ni ubwa mbere banki y'isi yose yemeye ko bene iyi mibare uku kuntu amafaranga anyerezwa bijya ku karubanda n'abaturage ntabwo baba babizi ko amafaranga aza agahita asubira ku makonti y'abantu ku giti cyabo atazwi
yes noneho rero ubona tu- tutari twavuga ibindi reka rero reka rero eh, nkubwire uko iyi ripoti yakozwe Ye, reka ariko mbanze nibutsa abatwumva ko nyine iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya amerika kikaba ikiganiro muri isanga kandi ko we turimo kuganira ni david himbara umuhanga n'inararibonye mu byereka- mu byerekeranye n'ubukungu n'iterambere n'imari komeza
Eh, rero buriya nyine ah, ahantu haba demokarasi haba demokarasi ah, eh, burya demokarasi irafasha kuko nta kintu institution yose ishobora guhisha ni ukuvuga nta rwego na rumwe rushobora kugira icyo ruhisha Eh, kandi nka World Bank nyine ah, nayo ubundi nyine ni institution buriya uretse nuko ari ah, ah, banki i- i- i- ibika amafaranga yo gufasha i- i- i- i- isi yose mm,
buriya bafite n'ibindi bifasha cyane kurusha n'amafaranga mhm.
icyo twita knowledge ni ukuvuga mbese ubumenyi ubumenyi Eh,
kuko burya rero ubumenyi nabwo ntabwo uso- u- u- a- a- a- a- ntabwo a, ubasha kunonosora ibibazo udafite ubumenyi mm, niyo mpamvu rero iyo bakoze nk'iza research niyo mpamvu bifashisha university professors abarimu bakabuhariwe muri za kaminuza Eh, so Eh.
rero abangaba uko babi- uko babi- uko babivumbuye Mhm.
barabonye barabonye ba- ba- ukuntu bagiye bararebaga bara- baragiye bara- ba- ba- ba- ba- ba- ba- babona ikintu kibatangaje nabo Mm,
buri gihe World Ba- World Bank ya- yata- yata- ya- ya- ya- amafaranga ya World Bank yarajya- yageraga muri ibyo bihugu mhm, bikennye mhm.
habaga eh, eh, babonye ko muri ah, ah, account ziriya bank account Eh, konti zo mu mabanki koti zitazwi zibanga cyane zitazi eh, nazo Eh, zarasimbukaga cyane immediately
mbese amafaranga imfashanyo yinjira mu- ikagenda imfashanyo ikagenda bigahita bikurikirwa n'uko amafaranga agiye kuri ayo makonti yiyongereye cyane
cyane kandi eh, nshaka- nshaka ijambo twavuga sudden sudden ako kanya rwose Ah?
mbese Eh, eh, eh.
so rero uko amafaranga yageraga mu- ay'imfashanyo yageraga muri ibyo bihugu
ako kanya Ariko yahitaga rero- yongera akigendera eh, imide noneho rwose hahandi yagendaga nyine akirundayo Mhm.
cyane
ariko se dusubiye inyuma gatoya mbere y'uko duhamagara abanywanyi b'ijwi rya amerika kugira ngo muganire izo, izo konti nubwo ziba zihishwe ntabwo ishobora kuba konti y'igihugu cyangwa ni konti z'abantu ku giti cyabo koko
Okay, rero uko babivumbu- uko babivumbuye Eh,
ah, ba- first of all, bize ibintu bibiri mhm,
ni ukuvuga eh, ni ukuvuga bize data set ebyiri bize data set rwose mu byatsi uko twabyita bize bize ibintu bibiri yego data set twa- twavuga igice kimwe cy'amakuru bashakashatse mm, kandi ba- Data bahereye ntabwo- ku bintu ntabwo biriho ari ama- data ntabwo ari amakuru sinzi ukuntu reka anyway, reka turaza kubona iri- irindi jambo Eh, Anyway, bize ibintu bibiri mhm,
bize nyine amafaranga ava muri world bank akajya mu bi- mu bihugu bikennye cyane bi- rwose bitunzwe n'imfashanyo z'amahanga
yes Eh, noneho iyo ngiyo nyine barebaga ah, data ya world bank
mhm,
noneho bize rero n'iyindi data iva muri banki iyo twita bank of international settlement
ni nka banki y'iterambere y'isi
O, iriya Ah,
international settlement amafaranga yose mm,
agiye muri ziriya ah, ah, biriya- agiye muri biriya bihugu bigira amabanga menshi bigira amabanga menshi Eh,
iyi ngiyi nayo iyi iyi ngiyi ni iziri- ibi- ibi- ibi- ibiko- ibirikodinga I- niyo ibikurikirana ira- irabikurikirana Eh,
So, nizo rero n- n- n- noneho rero icyo wari ubajije mm,
ayo mafaranga rero, kuko eh, iki- nta- uko wari ubaze ntabwo ntabwo rero nta handi yava ba- basanze nta handi yava
mhm, kuko rwibutse ko biriya bihugu nyine ni ibihugu bikennye eh,
ah, usanga nta na na bizinesi sekita ni ntoya sekiteri pirive ni ubu- ntoya ubu- eh, ubucuruzi ishoramari ni bitoya cyane Eh, nta nta bantu bafite ubushobozi ntabwo ntabwo- ntabwo bafite nk'aya mafaranga Mm,
aho yava rero honyine ni- ni ni muri leta mhm, nangwa se harimo n'ikindi nangwa se abo leta yahaye ariya mafaranga mhm,
ngo bakore poroje bubake imihanda mm, ba- bakore porojegiti nini zikoresha- a- i- bakoresha amafaranga avuye muri world bank mm,
mu rwanda rero kampani se zikore- zikora imihanda ni izihe mhm,
ni kirisito venture ya rpf mhm,
Ah, m- m- m- za za- za- za- za- za- za cyama eh, nizo zubaka imihanda ibigo by'u- mbese bya- bya- by'ishyaka riri ku butegetsi Ye.
Mm, ni ukuvuga rero ko nta handi rero ayo mafaranga yaba mhm,
ni uko babisobanuye eh. noneho rero elite ni ukuvuga abantu ku giti cyabo bakayatwara bakayashyira ku makonti yabo Ye.
Ah, ni uko nguko bimeze
Ya, ma- kandi nk'uko nari nagusobanuye muri ah, muri muri biriya bihugu Eh,
nta kintu gikorwa
mhm, ah, nyir'igihugu atari we ubihaye inzira eh, ntibishoboka mhm,
n'urumiya yego ntabwo ntabwo rwava muri minisiteri kanaka ngo rujye muri minisiteri yindi bitabaye apuruvudi nawe atabihaye umugisha atabihaye umugisha Eh, So, rero iyo iriti niwe namba wani iri aba n'abamufu- n'abamuri iruhande ni uko ni uko nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na david himbara ukuntu amafaranga y'imfashanyo za banki y'isi yose agenda mu bihugu bitunzwe n'imfashanyo z'amahanga aho kugira ngo afashe rubanda yigira ku makonti atazwi y'ibanga rikomeye amakonti ya elite ni ukuvuga abategetsi n'abo bafatanya iyi raporo ni iya banki mondiale ni ukuvuga banki y'isi yose ireba kuva ku- ku- mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi kuri telefone turi kumwe na elias na leonce duhere kuri elias noneho leonce abe yihanganye nawe turamuha ijambo vuba elias we
Oui,
uherereye heriya
bo jomerereye igihugu cy'u Burundi
yego Eh, amatura mu bumambihugu yego duga ku ijambo
yego ndashima cyane ubwa mbere ku butumire eh, mwaduhereje ariko rero uri mu rusaku
oya inyuma yawe ndumva hari abantu basakuza reka reka nigigwe gatoyi reka nigigwe gatoyi yego
Eh, Mhm.
bo icya mbere ntanguye gushima yego ni ku butumire mwaduhereje Mm.
ego mbe ndashimira cyane kandi n'umutumire david himbara Mm.
none iki- ikiganiro nacumvirije guhera ku ntango eh, gushika ahangaha tugeze ndabigushimiye kandi ko wakomeje kwihangana nyine kugira ngo ugikurikire neza koko
ego murakoze cyane Mm.
bo nuko rero turi ko turaba mu bihugu cyane cyane ibihugu byo mu karere gakenye nk'ibi bihugu na cyane cyane byo muri afurika Mm.
ibihugu ni ibihugu turi ko turaraba na tekinoloji isanzwe imeze uko bo tuvuga yuko idatomoye cyane nk'iyo muri ibyo bindi bihugu ni ukuvuga biteye imbere Mm.
ariko rero ngo ni muri ubwo buryo nagomba kubaza uyu mutumire wacu Yego.
muri ibyo bindi bihugu bisanzwe birungika amafaranga eh, eh, amafaranga yo gufasha cyane cyane muri ibi bihugu bya afurika Mm.
nta kuntu ayo mafaranga boza bayohereza bayasizemo amakode
Amakode?
Ku buryo- amakode sinzi ko mwantahuye
sobanura neza
bo bakayashyiramo amakode ku buryo nta kuntu amafaranga ashitse mu ku mabanki asanzwe azwi cyane yuko aba aje gufasha atoshoka aza mu- mu- muri ayo makonti y'amabanki diregitema akajya agenda ku makode y'abandi bantu kumbure batazwi nk'agira andi ma ma ajya andi makonti ku buryo umuntu uwayohereje ubwo nyine kuri izo zindi konti zitazwi yahita aca afatwa buru- eh, n'ingogano y'ingoga byoroshye mbese umuntu yaf- yanyereza ayo mafaranga yanyuruza ayo mafaranga kode igahita yerekana uwo ari we
kode igahita yerekana uwo ari we Eh.
cyangwa se cyangwa se mbere na kode kubera ko haba harimo kode bikanka nuko n'ayo mafaranga ayac- ashoka ayakuraho kumva yari atagiye gukora icyo yari agenewe
ye Re- elias urakoze reka umutumirwa ahita akubwira david
neza cyane Eh, bakoze Elias. Ya, amafaranga Uh, eh, David.
amafaranga- david nyihagana- nyihanganira gato mbanze mbwire elias agume ku murongo kubera ko mu burundi batatwumva kuri radiyo yu- yumve igisubizo cyawe kuri telefone ye Mm.
ye noneho komeza
Eh, urareba aya mafaranga ni menshi Mm.
ah, mbese nka- nko mu rwanda ayo- ayo bavuga yanyerejwe ni ni miliyoni ah, ngaho uh, mfasha ubishyire mu kinyarwanda n'ikirundi ni Yego.
190 miliyoni ni miliyoni ijana na mirongo cyenda y'amadolari y'abanyamerika ni ukuvuga rero miliyari zirenga ijana na mirongo in- ye, ni miri- ni miliyari zirenga ijana na mirongo irindwi n'umunani y'amanyarwanda nawe nyine kubera ko ari umurundi wabajije abarundi bo banyereje amadolari i- miliyoni ijana na makumyabiri n'ebyiri ni ukuvuga y'amadolari nyine ni ukuvuga hafi miliyari magana abiri na mirongo itatu y'amarundi nuko mu rwanda rero uti ni miliyoni ijana na mirongo cyenda y'amadolari
rero reka reka ha- dus- dus- hari n'ikindi tugomba gusobanura kugira ngo abantu bata- da- babyumve neza Mm.
Ah, nk'uko wari wabivuze aya mafaranga yenyerejwe ah, kuva muri nayini tuwenti teni
Mm, kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi yego
ubu rero ni ukuvuga ko ah, ah, nyine nyine nko mu burundi eh, urareba eh, iki gihe ngira ngo i- iriya guverinoma yari ita- i- iriho ntabwo yari iriho imbere yayo mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda ndakeka uburundi bwaratwarwaga na majoro petero buyoya
Eh, naho u rwanda rwatwarwaga na general majoro habyarimana yuvenali
ubwo rero ni ukuvuga ko ya- ya- yariye eh, eh, imyaka ine habyarimana eh, Mu- ukurikije uko iyi raporo nyine ibivuga ni kuva mu gihumbi Eh.
magana cyenda na mirongo cyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane eh, hanyuma rero eh, u- u- u- Ka- kagame eh, yariye foro- eh, cumi n'itandatu kuva kuva nayinti foru kuri twenti teni ye kuva mirongo cyenda na kane kugera mu bihumbi bibiri na cumi imyaka cumi n'itandatu Eh, i burundi ho ngira ngo ndumva eh, sin- sinibuka igihe perezida nkurunziza yagiriye ariko yagiyeho mbere ya- yagiyeho mu bihumbi bibiri na gatanu arongera aratorwa mu bihumbi bibiri na cumi arongera aratorwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu magambo make amaze imyaka cumi n'itanu Okay, very good. So, noneho rero uko uko kiriya gitekerezo rero ah, ubushinga nta yari atanze Mm.
ntabwo byashoboka kuko amafaranga y'imfashanyo ya- ava mu- ava muri mu- mu- muri muri world bank ava muri banki y'isi yego
agahabwa leta yo muri icyo gihe noneho ubwo leta yiyashyikiriye niyo mbese nyiri iyo mari ni- ni- iyo leta niyo iyakoresha icyo ishaka
Voilà.
Eh, Ni- ni na- ni nabo ni nabo ba- ba- ba- ni nabo bashaka ukora ibi- ibya- eh, ibintu by'amafaranga byo gukore- gukoreshwa imishinga iteza igihugu imbere Imihanda, u- ubusanzwe amazi, amavuriro amashuri ibintu nk'ibyo Eh.
yego aha no- no gufasha bije y- y'igihugu Eh.
nta kuntu rero ayo mafaranga atanyura muri leta ntibishoboka Mm. kandi nyine leta iba ifite abantu basinya ko bakiriye amafaranga basinya uko asohoka mbese nta- ntabwo i- ntabwo banki y'isi yose iba ikiyafiteho ububasha
no ntabwo icyo no kuko buriya ni bu- ne- ne- buriya buri mafaranga buri ma- buri uko amafaranga yose angana kuriya aj- aj- ajya mu gihugu Mm.
kenye Mm.
ba- baba bashyizeho n'itegeko riyagenga Mhm.
Umu- umukuru w'igihugu aba- aba yasinyeho ni- niwe incagi Eh.
So, nta kuntu rero wa banki yasubirayo i- i- i- i- i- ikajya ku- kumara ingengo y'amafaranga biba byarangiye kubera ko igihugu kiba gifite ubusugire bwacyo n'ubwigenge bwacyo Eh, aha kode rero ntishoboka no ntibishoboka Eh, hagati aho david himbara twibukiranye yuko nyine nk'uko wabisobanuye iyi raporo ya banki y'isi yose ni kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi bitavuze yuko nubwo ari bwo bushakashatsi babashije kubona gukora bitavuze yuko mbere y'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda mu rwanda leta itanyerezaga ama- nanjye ngo leta abantu bategekaga icyo gihe batanyerezaga amafaranga bitavuze yuko na nyuma y'ibihumbi bibiri na cumi abantu bategeka bahagaritse kunyereza amafaranga si uko nguko twabyumva
Eh, eh, eh, ubu- yeah, ne- ne- eh, ripote Mm, nk'uko bisobanuye mm, yarebye iriya ziriya secret account muri iyo myaka wari utanze mhm,
ariko ah, hari n'ikindi kiri muri iyo ripote yego kuko, eh, izo ngizo nyine babivanye muri muri muri confidential data set iriya nakubwiye Eh.
iriya ya- ya banki ya- of international settlement eh,
ariko ha- hari ni- hari ni- n'iyindi data bashyizemo ariko bada- batavugaho cyane mm, ya conce- ya concerningaga biriya mm, iyo niyo bavanye muri public record iyo iyo bavanye muri public uh, data set mm.
ava muri 2010 kugera za- muri 2018 yego ni ukuvuga kugera mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani eh, ariko aho bavugaho cyane n'ariya ya 9 90 to 2010 Eh, ayo bavugaho cyane ni kuva muri igihumbi magana cyenda mirongo cyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi ariko Ni ub- ukuvuga ubwo rero ko rero bivuze bazi ko yego bitahagari- bitahagari- eh, bi- Ntabwo bitahagaraye byahagaze.
muri 2010 byarakomeje Eh, ijwi ry'amerika Nanubu.
mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga imfashanyo z'amahanga zigera mu bihugu bikennye zigasubira mu mabanki yi- yo mu mahanga mu bihugu bifite amabanga akomeye cyane mu byerekeranye n'ama- n'ama- n'ama- n'amakonti ni ukuvuga mbese u- u- ishyingu iriya raporo y'isi yose ivugamo ubusuwisi luxembourg ububirigi ibirwa bya kayima singapore panama ni byinshi ni cumi na birindwi bifite amategeko abika cyane ayo mabanga y'amakonti nibyo tuganiraho na david himbara ni umuhanga mu byerekeranye n'imari ubukungu ndetse n'iterambere aba muri canada niwe mutumirwa rero muri kuganira ubu ngubu leonce nawe arategereje kuri telefone leonce we
ndaho ndaho ndabasuhuje rwose uherereye he leonce
mpereye mu gihugu cy'u Burundi yego
mu gisagara cya bujumbura yego
numva ntangaye cyane reka mbanze ndamutse abamenyesha amakuru b'ijwi rya amerika hose aho muri yego Imana ibarinde turagushimiye cyane.
yego Eh, no with na thomas kamilini ndagushimiye cyane rwose urahaguwe neza yego urakomeye gusha ku ngingo nuko nuko Mm, nuko ikibazo mfite numva bimbabaje cyane kumva ko hari amafaranga y'isi ari kuboneka ari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi ko ahabonekerwa mhm, Eh, bimbabaje gute bimbabaje ku mvo z'uko eh, igihugu cy'u Burundi turi mu bukene buzura inzara mm, mugabo ukumva ko hari amafaranga iyi banki y'isi yose asita mu gihugu cy'u Burundi mhm.
eske nshaka kubaza uwo mutumirwa ariko se ko i- azi iby'u rwanda cyane ko ari byo twavuze tukibandaho uburundi watubabariye tukazabishakira umwanya tubirimo nabyo
Mm.
tubirimo tuzashaka umutumirwa watusobanurira iby'uburundi
Ah.
Eh, ariko reka gusa- ndabaza iki yego
eh, ku by'ukuri abantu bohereza ayo mafaranga Mm, barakwirikirana bakabonaho icyo ayo mafaranga yagenewe ko ariko aragikorwa aragikora by'ukuri eh, nuko nuko hiniraho mbese ahita agusubiza ego Eh, david
Eh, eh, buriya rega eh, abantu abantu twita donors donors na- aba- abafashanyi eh, niko twabyita mhm.
Ah, icyo bakoze cyose turabagaye iyo Yego.
iyo- iyo basanze amafaranga Eh,
bagashaka kuyakurikirana mhm.
yageze mu gihugu tu- tura- tubita imperialist ko ba- ba- ba- ba- bashaka gu- kudukoloniza nanone Eh,
Ka- batabikurikirana tukavuga ngo "Ah, dore rero mhm, badutereranye mhm.
urabyumva yego
ntabwo rero icyo bakoze cyose
ntabwo tugishima eh, ntabwo ntabwo- ntabwo tu- so rero mbese reka nakubwire rero ikindi n'icyatumye nkurikirana ibi bintu nkurikirana ibi bintu yego
nk'uko wari usobanuriye mugenzi wacu i burundi Eh, aracyakumva Mhm.
twamugumishe ku murongo nawe Eh, n'icyatumye nku- n- nkurikirana ibi bintu Nk- ah, Thomas, nkwibukishe nkwibutse ko Mm,
ubu ngubu u rwanda mu mwaka twese twende twari tuzi ko ruri- ru- ru- rubaye middle income economy mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri rwa- rwagombye kuba rugeze mu rwego rw'abantu bafite amafaranga atari menshi kandi atari na make bari hagati no hagati
Eh, kuko mwibutse ko kuva ku- kuva mu mwaka 2000 leta ya kagame ya- yatubwiye ko nyine igiye ku- yari ifite vision 2020 kuva mu bihumbi bibiri izatuma ubukungu igihugu ki- ndetse ubukene bu- bushira Mm.
uretse twente rero niyo mpamvu rero navuze nti ko ntacyo babivuzeho Mhm.
ko byagenze ni ni ngombwa rero ni- ni- reka reka nkore analysis ndebe uko byagenze Mm.
niyo mpamvu rero nanditse n'igitabo ri- ma- maze kwandika igitabo yego
cyitwa rwanda's still born middle income economy ni ukuvuga ko umwana yaje apfuye aha
kuko ah, turebye u- u- uko- uko- uko dupima ubu- ubukene muri- mu- nangwa ubukungu muri middle income eh, economy tureba abantu batunzwe n'amadolari atatu na na senti makumyabiri ku munsi Mm.
abari hasi y'abo ngabo Mhm.
barakennye
Mm.
iyo rero dushi- iyo rero twize u rwanda iyo tu- tu- tuburebye dutyo mirongo inani ku ijana barakennye ba- ba- bafata ba- ba- batunzwe n'ayo ari hasi yayo ngayo ku munsi Mhm.
ni ukuvuga rero ya vision twenty twenty na bwa na na ya middle income economy twajyaga kubona mu rwanda muri twenty twenty ntayihari Mm.
abantu baracyari ku isuku
kandi ntacyo bamariye Eh, tubiraho kuri cya kibazo cya mugenzi wacu w'i burundi Eh, leonce ara- aracyateze amatwi Eh, ego mu Mm.
rwanda mu- muri iyo muri iyo myaka eh, makumyabiri a- abadonazi barunze amafaranga bad- eh, eh, eh, eh, amafaranga ageze kuri biliyoni makumyabiri y'amadolari y'amadolari leonce urabyumva yuko mu rwanda amahanga yafashije u rwanda miliyari ni ukuvuga miliyari zingahe nyibutsa david makumyabiri mu myaka makumyabiri makumyabiri y'amadolari
amafaranga menshi cyane ni menshi cyane Eh, ni menshi buriya- cyane kabisa eh, ese mu burundi naho twuba noneho rero twibasira mu ubajije- mafaranga angana ubajije gutya se- Ni Eh, amafaranga bijya- menshi rwose leonce nayo aba ari menshi nk'uko nabikwemereye nabwo tuzabigarukaho n'umuhanga uwo ari we wese tuza- turakomeza tumushake tuzabigarukaho A- ariko Eh, ariko nyakubahwa ariko reka namufashe tomasi reka namufasheho utaramugarukaho gatoya Eh, da- eh, leonce Alo.
leonce reka Davi- reka david akubwira agiye kugufasha yego Ya, eh, i burundi Mhm.
bafa nta eyidi ntayo ni nkeya cyane nta nubwo nta nubwo ari wani miliyoni ya- ya- ya- y'u rwanda ntabwo ari mm, Ni- ni make cyane nta nubwo ari wani biliyoni Nta- ntabwo- na- nko nko mu burundi reka nkore nk'urugero eh mm.
nko buri mwaka Mhm.
nta n'igice cya biliyoni ki- ki- cya- cy'imfashanyo- cy'imfashanyo kijye mu burundi no leonce wabyumvise ko uburundi buri mwaka butabona miliyoni mirongo itanu magana atanu z'amadolari y'imfashanyo
Ariko mu Ah, ndi Rwanda- kubyumva eh ariko u mu rwanda Mm.
nta mwaka ah, wabona Mhm.
nibura rutabona ah, amadolari 1 billion no over 1 billion ya buri mwaka
leonce urabyumva ko u rwanda rwo buri mwaka rubona imfashanyo zirenga miliyari umumiliyari dumwe w'amadolari buri mwaka ntaho rero u rwanda ruhuriye ni burundi no U ndabyumva Rwanda nirwo Burundi none uburundi rwifashije cyane.
kumva nyabaki ni ku numvise Leonce, usiguzi cyane Leonce, ku Leonce.
Burundi kumva nyabaki ufite amatsiko Ibyo bitaba menshi na- cyane reka Eh, eh, nongere kabisa.
nkwemerere ko uburundi rwose tuzabwibandaho ibyo byose tubinonosore urabinyemereye Eh, ni ukuri nemwe ndab- ni- nimba naba nkiriho muzampa ijambo by'ukuri uzaba ukiriho kubera ko tuzabikora vuba
Eh, muzabikore vuba imana izakindinda izampa ijambo hama nzagira isiguro ndababaze kumva nyabaki Ye.
ese kumva zabayeho turonka imfashanyo mugabo ubu ibifungurwa byaduze igiti isukari amafanta yo kunywa byarabuze ibibazo byinshi Yego.
ko bazabona inyinshi yo kusubiza yego leonce nda- nda- ndabikwemereye kubera ko erega nta nubwo ari jye ubivuze ahubwo mvugiye bagenzi banjye twakoze inama tubivuganaho twungurana ibitekerezo no ku burundi twafashe icyemezo y'uko tuzashaka umuhanga nabwo tukabyibanda tukibanda ku burundi gusa urumva yego kabi Ye, Ni tayari.
Leonce- Leonce, Ni tayari ndagushimiye cyane.
kuzaza buri kibazo cyose ye ndagushimiye cyane leonce
thomas ndagushimiyeho n'umuryango wa imana barinde yego twese nk'abitsamuye komera
nuko twese radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na david himbara ku bintu byo kunyereza amafaranga icyo banki y'isi yose anyerezwa na elite amafaranga y'imfashanyo z'amahanga igice kinini aho kugira ngo kijye mu bukungu bw'igihugu kigira ku makonti y'abantu bamwe ku giti cyabo bo muri elite ni ukuvuga bari mu rwego rwo hejuru rw'ubutegetsi kuri telefone dufite emmanuel na jean damascene bo mu rwanda jean damascene aba yihanganye gato duhe umwanya emmanuel emmanuel we
mwiriwe neza thomas urakomeye
yego meze neza manwe mvuze ko uri mu rwanda ariko bwira umutumirwa aho uherereye neza emmanuel
yes ye komeza
ndi mu karere ka kicukiro njye nashaka gutanga nka- nk'igitekerezo Mm,
numva nta muntu uzigira ahagarika kuvuga kw'abantu ahubwo eh, abo bashinzwe gutanga ayo mafaranga bajya bakora amasuivi kubera yuko niba amafaranga bayatanga ntagere ku cyo yakagombye kugeraho emmanuel eh, s- ntabwo Arabe.
abikurikiye ariko umutumirwa yasobanuye yuko atanze nk'urugero rw'u rwanda iyo abatanze amafaranga bashatse gukurikirana uko akoreshwa u rwanda ruravuga ngo a barashaka kongera kudukoroniza
Nicyo urabyumva?
bashatse kuvuga ngo bazanye ngo bya gashaka buhake ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo rero ikibazo ntabwo ari ku batanga amafaranga ikibazo kiri ku bayahabwa
Eh, aha nibyo nashatse kuvuga bakora sivi batagendeye ngo bavuze bavuze ko ngo bakurikirana amafaranga ahubwo kuko amafaranga aba ari ay'abanyagihugu kandi abo baba bavuze akaba ari akaba ari abayobozi n'ubundi baba bashaka kuzaniramo ibibazo njye numva bajya bakora sivi n'ubundi batagendeye ngo bashatse kubangira ahubwo se manwe kubanza reka Amen.
reka njyewe nkwibarize ko buri gihe radiyo rwanda na televiziyo y'u- y'igihugu bavuga ngo inteko ishinga amategeko yize itegeko rigenga imfashanyo iyi n'iyi yaturutse aha n'aha ahubwo abanyarwanda kuki Eh.
mwebwe mudakurikira ngo mubaze ayo mafaranga kuko nimba yarakoze uko bikwiye
Thomas nawe nawe niba utaranabaye mu Rwanda urahazi narahabaye narahabaye kugera mu bihumbi bibiri na gatanu
ibyo bintu ntabwo wabibaza rwose ubwo waba hari ahandi ushaka kujya ye manwe ntabwo wabibaza rwose karabe nangwa reka tubaze manuel ego ehe
emmanuel mbese nangwa ah, niba niba ababa ari ku butegetsi tubagaye kuko ba- ba- badakoresha amafaranga neza
ehe ah, twatoye abandi
manwe wabyumvise
nabyumvise ibyo ashatse kuvuga ye ubwo ariko ariko twari tugiye mu bya politiki kandi bya politiki twabyirinze ntabwo ari ngombwa hano reka tuve mu bya politiki twigumire kuri iyi raporo n'ukuntu amafaranga anyerezwa
Eh, ye ahubwo njye- njye numva igihugu cyagagombye nka- nka- nk'abayobozi bakwiye gufasha abanyagihugu nubwo aribo babigira muri hano numva hagashyizweho akanama runaka kihariye Mhm.
gakurikirana ngo mbese imfashanyo twahawe zagenze zite noneho dutange raporo no ku waziduhaye kugira ngo ubutaha najya kuyaduha amenye ko tuyakoresha mu nzira ziri nyazo kugira ngo n'igihugu cyacu kijye kujya gihora mu itangazamakuru bagihaye amafaranga amafaranga Emmanuel.
niyo yagize icyo amarira abanyagihugu Karame.
Emmanuel urwo rwego ruriho hari urwego rw'umuvunyi rureba ibya ruswa hari urwego rw'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta uhora atanga amaraporo avuga ukuntu amafaranga y'igihugu akoreshwa abanyarwanda mugahora mubaza kuri iyi radiyo ngo ese ngo ibifi binini ko ntacyo bikorwaho ibintu nk'ibyo inzego zirahari ahubwo sinzi ukuntu zagombye gukora reka ibyo ngibyo tubyihorere sibyo Mm.
ahubwo tuzabishakire undi mwanya ahari tugize amahirwe usibye ko umuvunyi wungirije ushinzwe kurwanya ruswa no kuyikumira tujya tuganira inshuro nyinshi reka hari tuzongere tumushake tubigarukeho nitugira n'amahirwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nawe tuzamushake ibyo ngibyo a- babibasobanurire uko bikorwa urakoze manwe
namwe murakoze cyane ye noneho duhamagare jean damascene kandi mbibutse yuko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga jean damascene
karame karame urakomeye
urakomeye cyane uherereye he jean damascene
mu karere ka nyabihu umurenge wa muringa akagari ka nkoma ye komeza
Eh, ngewe uko mbyumva rero Mm.
amafaranga amahanga ate- inkunga amahanga atera u rwanda Mhm.
mbona u rwanda ruyakoresha neza cyane rwose oya mvare Mm.
none se ubwo ngubwo nawe ubaye umuhanga ubihereye he
aho njye mbihera imihanda bagenda batwubakira ibitaro hirya no hino niko se amashuri.
manuel nanjye ngo manuel jean damascene iyo Karame, karame.
iyo abahanga bavuze ngo kuva mu bihumbi bibi- nako kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi
Ehe.
abategetsi b'u rwanda banyereje miliyoni ijana na mirongo cyenda y'amadolari ni ukuvuga amafaranga y'amanyarwanda arenze miliyari ijana na mirongo irindwi n'umunani
Mhm.
ko ari byo tugomba kwibandaho ko tutari mu bikorwa Yego.
by'amajyambere
Ehe.
ikindi oya twana- twanabirebera mu ibyo ngibyo mu bikorwa by'amajyambere twe tugenda oya tugezwaho turi ko- kuvuga ku mafaranga anyerezwa ku cyo anyerezwa mbese ntabwo turi mu byo mu by'iterambere mu bikorwa by'iterambere no no no
Eh.
turi ku mafaranga anyerezwa ku cyo anyerezwa
Ambo, icyo kibazo njye nta ntagisubiza rwose pe Eh, nicyo rero nagira ngo twibandeho kuko aya mafaranga ni menshi cyane miliyari zirenga ijana na mirongo irindwi n'umunani ni amafaranga menshi cyane ku buryo ku buryo ku buryo gukomeza guceceka kandi byerekanwe na banki y'isi yose iba yayatanze ako kanya Mhm.
nk'uko umutumirwa yabisobanuye agahita yigendera asubira Mhm.
ajya ku makonti atazwi icyo ngicyo nicyo kibazo turi kuganiraho urabyumva ibyo yego nabyumvise eh iby'amaraporo mpuzamahanga re- y'imiryango mpuzamahanga agenda ategura rero twe nta twabigenderaho oya kereka Ahubwo- nimba kereka nimba udashaka kwemera ko u rwanda narwo ruri muri ayo mahanga kereka nimba udashaka kwemera yuko u rwanda rubona imfashanyo nyinshi noneho ukavuga ngo abayatanze barabyivugiye noneho utangiye kubihakana jean damascene urakoze cyane rwose ndakumva Ur- uretse gatoya uretse gatoya kereka nimba ushaka gusiganuza
bashobora kuduha izo nkunga ariko ku- bafite n'ikindi bishingikirije Ku ruhande Oya, rumwe baduha inkunga oya.
bashaka kuduha- Damascene, ariko bashaka umva.
kuduha- damase ntabwo ntabwo turi kumwe pe abantu bagufasha kubera ko ukeneye imfashanyo ntabwo baba Yego.
bafite ibyo bishingikirije kandi ni wowe uba wayasabye urabyumva noneho rero ibyo ngibyo Yego.
urimo ahubwo wowe nakugira inama Mhm.
yo gusiganuza yo gusobanuza kugira ngo Yego.
umenye
Mm.
nk'uko umutumirwa david himbara bivuze ati nk'iyi banki y'isi yose ntabwo itanga amafaranga gusa itanga n'ubumenyi ahubwo ndumva nawe ukeneye ubumenyi ku buryo imfashanyo zitangwa n'icyo zikora ndumva aho tutabyumva kimwe rwose yego rwose ntabwo twabyumva kimwe urakoze cyane jean damascene
Ngaho murakoze david nihaye ijambo nkwambura umwanya wawe kandi ari we mutumirwa umbabarire nuko oya ntacyo rwose aba bahungu babiri emmanuel uri ku kicukiro na jean damascene eh, uri nyabihu wabumvaga yego emmanuel mwegeze ku ku- ku- ku- kunguranaho ibitekerezo gatoya ariko ibyo bavuze wabyumvise ahari ndibwira yuko wagira nawe icyo bivugaho
Ah, n- n- n- ntabivugaho si cyo urumva Mm, am- aya mafaranga ni menshi ko shoba yego Ah, ni menshi cyane Mm,
kandi nk'uko nari na- eh, nk'uko eh, nka- nka- nka- nka- nk'ayo ngayo mhm,
ah, kuvuga ngo u rwanda rwateye imbere reka ibyo tu- ibi ntacyo bivuze mhm.
no ah, iyo- iyo iyo ni- iyo ngiyo ntabwo no ntabwo bishoboka Mm,
Um, aid amafa- eh, eh, aid money am- amafaranga y'imfashanyo aba yaravuye mu baturage b'i- b'ibihugu bikize bagatanga imisoro noneho mu ngengo y'imari ibihugu bikize leta z'ibihugu bi- bikize zigateganyaho ziha zitanga nk'imfashanyo
Eh, ka- Ah.
ni ukuvuga ko n'abo batanga imisoro twese nawe uratanga imu- aho ngaho utanga imisoro nawe na- nawe Eh, n'ubu ngubu muri uku kwezi nditegura kujya gusora itariki ya- ya cumi na gatanu y'ukwa kane itaragera kuko ntabikoze bampana Rero- amategeko yampana rero Eh, iyo tuvuga rero ngo amafaranga eh, anyerezwa mm,
reka tubyumvikaneho ayo mafaranga ni ayawe n'ayanjye
na yuriya eh, abatanga imisoro hano Eh,
iyo rero si ukuvuga ngo turakize turarembwe no mm,
abake- aba- aba- aba- bene igihugu n'abangaba benshi baba bakennye mm, ariko rero eyide ni uko ha- nu- nu- ni uko byumvikana ko ibihugu bikennye ah, bidafashijwe bishobora gutera ikibazo isi yose ndetse hajemo conflict na- ni- ni- no kurwana n'iki intambara n'intambara n'ibintu eh, byinshi eh, n'indwara n'iki mhm.
rero abayatanga n'abaya- n'aba- n'abaya- n'abayabona izo- izo leta Mhm.
zigomba ku- zifite res- eh, zifite- zifite responsibility yo ku- ku- ko ayo mafaranga ajya gukora icya- icyo yagenewe Mm.
kuyiba rero ikajya muri mu- mu mu akawunti ya switzerland nangwa luxembourg na za singapore aho hose eh, eh, iyo ngiyo nta- iyo ngiyo in fact ni ni ni criminal ni ni- ni- ni ubujura ni icyaha ni icyaha cyagombye guhanwa n'amategeko Eh.
eh, rero nka nka mugenzi wacu w'u rwanda avugaga ngo ngo twateye imbere mhm.
mwatera imbere mutatera imbere icyo nk'uko wabisobanuriye icyo ntabwo aricyo kibazo Mm.
na na na na manuel manuel we manuel we twumvikanaga Mhm.
Ah, ah, nyine eh, nu- ni uko we no- eh, nk'uko nyine yashebe we ati none se ati twa eh, abo ngabo bayatanga badufashije bakajya bayakurikirana Mhm.
ariko twari twabisobanuye ibyo ntabwo byashoboka kuko biriya bihugu ni ibihugu byigenga Mm.
ntabwo rero ahangaha prime minister eh, wanjye wa canada prime minister trudeau Mhm.
ntabwo yajya muri world bank kuko nka canada Mm.
i- i- bu- buri mwaka eh, eh, eh, iha world bank eh, biliyoni y'amadolari bibiri
miliyari ebyiri z'amadolari buri mwaka Eh, kugira ngo world bank eh, ifashe ibihugu bikennye eh,
Na- m- rero nk'uko nabwira emmanuel ntabwo rero nagenda na- ntabwo rero nagenda nka nka- nka- nkajya kwa turudo nti turudo ni hagarika aya mafaranga nangwa ujye i rwanda uyacunge mm.
ntibishoboka david himbara dusigaranye udusegonda dukeya cyane rwose iki kiganiro ndabona tutakiva inyuma kubera ko ni ibintu byinshi cyane ku mfashanyo zinyerezwa twibutse yuko kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda hari ku butegetsi bwa perezida habyarimana kugera mu bihumbi bibiri na cumi ku butegetsi bwa perezida kagame elite ni ukuvuga aba- abategetsi b'igihugu bo hejuru banyereje nk'uko banki y'isi yose ibivuga miliyari zirenga ijana na mirongo irindwi n'umunani y'amanyarwanda ni ukuvuga amadolari miliyoni ijana na mirongo cyenda david ndagushimiye cyane
Eh, thomas ahubwo niwe nshimiye cyane wakoze ngo tuganire kandi nishimiye cyane ko nibura hariya n'abantu b'iwacu bahamagaye b'i rurundi n'i rwanda tukaganira wakoze cyane ndagushimiye pe kandi nshimire n'abateze amatwi ijwi ry'amerika abayiteze amatwi mbashimire cyane yuko mwirinze ibintu by'impagarara mu biganiro rwose ndabibashimiye cyane mujye mukomeza muganire harimo kubahana n'ubwenge radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murakarama